radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri interineti mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu hano muri studio ya gatanu y'ijwi ry'amerika hariya ku buhanga bw'ibyuma ndahabona justin na nadia ku bugenzuzi bwa gahunda naho jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ubaha ikaze muri aya makuru muri kongo bamwe mu baturage barasaba ubutegetsi guhagurukira ikibazo cy'umutekano mu gihe bivugwa ko ingabo zawe zaba ziri hafi kuva mu burasirazuba bwacyo guverinoma yacu igomba gukora ingufu zose igaforoma abasore ikabaha indwaro bagacunga igihugu cyabo nk'uko ibindi bihugu bicungaga ibihugu byabo gashamba inosa ni umwe mu mpunzi ziri rucuru mu burasirazuba bwa kongo leta y'u rwanda irateganya kwimura abaturage mirongo inani baturiye ikimoteri cya nduba mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali perezida wa ukraine volodimir zelenski kuri uyu wa kane yahamagariye ubusuwisi kongera kwemerera ukraine kugura intwaro muri icyo gihugu naho umuryango w'abibumbye wamaganye iyicwa rya guverineri w'intara ya darfur mu burengerazuba bwa sudan aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru ku ijwi ry'amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi umuryango w'abibumbye wahamagariye wamaganye yicwa rya guverineri w'intara ya Darfur mu burengerazuba bwa Sudan inkuru ya Thomas Kamirindi Kamis Abdullah Abakar yafashwe kwa gatatu n'abantu bitwaje intwaro baramutwara baramwica byabaye nyuma gato y'ikiganiro yari amaze kugirana kuri telefone na televiziyo imwe yo muri Arabia Saudite anenga cyane umutwe witwara gisirikare Force de Soutien Rapide mu gifaransa cyangwa Rapid Support Forces RSF mu cyongereza urimo urwana n'ingabo z'igihugu muri icyo kiganiro humvikanagamo n'urusaku rw'amasasu n'urw'imbunda ziremereye yatangaje ko ari rsf n'abarwanyi bafatanyije nayo barimo bayogoza umujyi wa el genina umurwa mukuru wa west darfur yasobanuye ko bibasira ku bwinshi abo mu bwoko bwa mamasarit abyita jenoside ninde rero wishe guverineri wa west darfur kamis abdullah abakar umukuru wa sudani general al buran arega rsf yabyise igitero cy'ubugwari cyangwa cy'ububwa ishyirahamwe ry'abavoka n'abanyamategeko rya darfur ryamaganye icyo ryise ubuhotozi bwa kinyamaswa n'ubugome ndengakamere ariko ntirivuga uwamwishe naho onu mu itangazo umutwe wayo w'ingabo z'amahoro muri sudani unitams mu magambo ahinnye washyize ahagaragara ivuga ko ihereye ku babyiboneye n'amaso yabo ari rsf n'imitwe yitwara gisirikare y'abarabu yishe kamis abdullah abakar isobanura ko yabivuganyeho na rsf ariko yo irabihakana onu itangaza ko yakubiswe n'inkuba n'iyicwa rya guverineri wa west darfur yaryamaganye yivuye inyuma iryita ubwicanyi buturuka ku rwango yahamagariye abaturage ba sudani kutisuka mu mvugo zihamagarira abantu kwanga abandi no mu bushyamirane bw'amoko
perezida volodimir zelenski wa ukraine kuri uyu wa kane yahamagariye ubusuwisi kureka intwaro zikagurishwa muri ukraine avuga ko byafasha guhangana n'uburusiya bwayivogereye eugenie mukankusi yifashishije videwo mu ijambo yagejeje ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko y'ubusuwisi zelenski yagize ati ndabizi ko hari impaka zigibwa mu busuwisi ku bijyanye no kugurisha hanze ibikoresho by'intambara byo gufasha Ukraine kwirinda no kwirwanaho byaba ari ingirakamaro yavuze ko Ukraine ikeneye intwaro zayifasha kugarura amahoro mu gihugu ubusuwisi bufite ingamba zimaze igihe kirekire zibuza igihugu icyo ari cyo cyose cyaziguzemo intwaro kuzigurisha mu bindi bihugu bivugwamo intambara iki gihugu kandi mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize cyanashyizeho amabwiriza yihariye abuza kugurisha intwaro ku burusiya cyangwa Ukraine ikibazo cyabyukije impaka ndende mu busuwisi aho bugomba guhuza ingamba zabwo mpuzamahanga n'umuco wabwo wo kutagira uruhande babogamiraho mu gihe hasuzumwa impungenge z'ibihugu bituranyi byo ku mugabane w'uburayi n'ibijyanye n'intwaro zikorerwa mu gihugu zelenski yambaye agapira k'umukara mu gatuza handitseho ijambo ukraine yashimye ubusuwisi kuba byaremeje ibihano by'uburayi kandi ahamagarira icyo gihugu kuzakira inama rusange y'abakuru b'ibihugu igamije amahoro yagize ati ni ngombwa cyane ko tugaragaza ko dusenyera umugozi umwe kubera ko ibyo bihano bizadufasha gusezerera ubushotoranyi yakomeje agira ati tugomba gukaza ibihano
ejo ni mukankusi abimukira hafi mirongo inani barohamye abandi magana baburirwa irengero nyuma y'uko ubwato barimo bwari bupakiye bwiyubitse hafi y'inkombe z'ubugereki abimukira barenga ijana gusa nibo bamaze kuboneka ibikorwa byo gushakisha abandi birakomeje nanone ejo ni mukankusi ibikorwa byo kugerageza kurokora abo bimukira birakorwa n'amato arinda inkombe atandatu kajugujugu ya gisirikari n'ubwato bw'abasirikari bazobereye mu kurwanira mu mazi ni impanuka yabereye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'ubugereki cyakora icyizere cyo kugira abo barokora kiragenda kigabanuka kugeza ubu abimukira ijana na bane nibo babonetse bose ni abagabo abenshi baturuka mu bihugu bya misiri siriya pakisitani na palestina umubare wose w'abari bari muri ubwo bwato bw'abarobyi bwa metero mirongo itatu nturamenyekana abarusimbutse ku ikubitiro bavugaga abagera muri magana arindwi na mirongo itanu ikindi ni uko ijana muri abo ari abagore n'abana bivugwa ko bari bafungiranye ahantu nk'uko bikunze gukorwa muri izo ngendo zitoroshye zerekeza mu burengerazuba bw'isi ni ibintu bikomeje gutera kwibaza niba ibyago nk'ibyo bikomeye muri iyi myaka byarashoboraga gukumirwa onu ivuga ko muri uyu mwaka impunzi zirenga ibihumbi mirongo irindwi zageze mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi bikora ku nyanja ya mediterane ubugereki ubutaliyani esipanye n'ibirwa bya shipure imibare igaragaza ko abagera hafi mu gihumbi bapfuye cyangwa baburiwe irengero mu nyanja ya mediterane muri uyu mwaka wonyine
ibihugu byo muri afurika byatangaje ko bikeneye kugurira hanze ingano n'ibindi binyampeke kugira ngo bikemure ikibazo cy'ibiribwa gikomeje kugaragara ni mu gihe perezida w'urusiya vladimir putin yitegura kuganira n'abategetsi b'ibyo bihugu ku byerekeye amasezerano yo kubigurira muri ukraine fidel niyongabo Putin ku munsi wa kabiri yaratangaje ko uburusiya buriko bwiyumvira kuva mu masezerano arekurira Ukraine gushorera hanze ingano n'izindi ntete hamwe n'ibitabizo biciye mu ibahari ryirabura mer noir. Ayo masezerano yahagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'igihugu ca Turkiya mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Uburusiya bwatangaje ko buriko bwiyumvira gufata iyo ngingo kubera gushorera hanze ingano zaco n'izindi ntete hamwe n'ibitabizo vyabwo bigihura n'inzitizi. Ayo masezerano ashobora kuzorangira ku itariki cumi n'indwi y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka. Bitegekanijwe ko umugwi w'abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika baserukiye abandi bagendera Ukraine n'Uburusiya kuva mu mpera z'iyi ndwi mu kigoro ko gufasha guhagarika ingwano imaze amezi cumi n'atandatu muri Ukraine. Perezida Putin yatangaje ko afise imigambi yo gukoresha ako karyo kugira baganire ivyerekeye ico kibazo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga rumwe na Perezida Putin hamwe na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku vyerekeye akamaro ko gushobora gushorera hanze ingano n'izindi ntete kugira vyorohereze gutorera inyishu ikibazo c'ibifungurwa. Vyatangajwe ku munsi wa gatatu n'umuvugizi wiwe Vincent Magwenya yatangaje ko atamakuru bafise ko Uburusiya bwaba buriko bugabisha kuva mu masezerano ahasanzwe ku vyerekeye ico kibazo. Umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov ku munsi wa gatatu yaratangaje ko ata ngingo Uburusiya burafata ku vyerekeye kuva muri aya masezerano. Uburusiya bwarashikirije urutonde rw'ivyo rusaba ko vyokubahirizwa harimwo gusubira kuburekurira gushorera amonium yayo hanze.
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu dusange no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri facebook na twitter mudusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tuyahere mu rwanda kuri wa kane mu karere ka rubavu mu murenge wa rubavu inzego z'umutekano zishe zirashe umuturage wakekwagaho ubujura gloria tuyishimiye akurikiranye ibyabaye ategura inkuru hari mu masaha ya saa tatu za mu gitondo ubwo hamenyekanaga inkuru y'urupfu rw'umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itandatu na makumyabiri n'umunani utaramenyekana umwirondoro wishwe arashwe n'inzego z'umutekano ibi byabereye mu karere ka rubavu mu murenge wa rubavu mu kagari ka rukoko mu mudugudu wa karukogo ubwo ijwi rya amerika yageraga ntiyahasanze umurambo wa nyakwigendera kuko wayisukurwaho n'inzego z'umutekano aya makuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa rubavu harerimana blaise Ah, inzego z'ubuyobozi inzego z'umutekano n'abanyerondo ah, baratabara ku gihe hanyuma ushatse guhagarika abo bantu umwe muri bo cyangwa se ah, abantu abantu bagera kuri batatu ah, batangira gukashaka kugaragaza ibimenyetso by'urugomo no gufata imipanga kugira ngo bahungabanye inzego z'umutekano icyabaye rero iyo ushatse kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi ah, habayeho kurasa hanyuma umwe muri bo aza kuhasiga ubuzima umwe mu bashinzwe umutekano bazwi nka daso urwego rw'umutekano rwunganira akarere warindaga aka gace utashatse gutanga imyirondoro ye yatubwiye ibyo yabonye n'amaso Bata- bari abasore bagenda mu muhanda batangira abagenzi bagendaga mu muhanda bagiye gutega moto uwo nabashije kumenya bambuye uwo mushoferi ugiye mu kazi ukora muri kivu berite bamwambura telefone n'igikapu undi baje kumwambura amafaranga ibihumbi magana atanu undi wibye banatemye uri kwa muganga icyaje kuba uwo mushoferi bamukubise ikibatira cy'umupanga ku mu gahanga abahereza ibintu yari afite mbo hari uwakomeretse ari kwa muganga n'uwo mushoferi yakomeretse ku gahanga ariko ntabwo bikabije cyane si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri mu karere ka rubavu hagaragara ibikorwa by'urugomo rukorwa ahanini n'insoresore zitwaje ibikoresho nk'imipanga n'ibindi bikomeretsa bugakorwa ahanini bugamije ibikorwa by'ubujura ibi ni byo biviramo benshi mu baturage bo muri aka karere kubura ubuzima gukomereka no kubura ibyabo hategekimana patrick ni umwe mu bakomerekejwe n'izi nsoresore kuri ubu afite ubumuga kuko ubu nsigaye ndikimuga nari umuntu muzima ko byagenze nahagurutse saa kumi n'imwe za mu gitondo ngiye mu kazi ndi n'igare mpurira n'abo basambo bagera kuri batandatu ari abagabo bakuze ubwo bahise bantera ikintu cy'igisongo mu mutwe ngwa mu muhanda mba nk'umurambo bakora ibyo barakora nari ndi ku igare bararitwara na telefone barayijyana uretse kuba turacyayisenga pacifique mu minsi ishize yarasahuwe ibyo yari avuye kurangura kugenda mu masaha ya nimugoroba kuri we ni ikizira yuko batumariye ibintu nkanjye nari nagiye kurangura ngarutse nsanga botike yanjye bayitoye ibintu byose babitwaye gusa bwo nta n'umuntu n'umwe nige- twigeze tubona twaba bakoze ubushakashatsi turababura bakomereza aha ngaha babarase n'abandi bari kubura ni ukuvuga ngo hano hari amasaha utagenda na telefoni yawe cyangwa amafaranga ni ukuvuga ngo iyo ugiye mu nzira hari igihe uhura n'abasore nka batanu cyangwa batandatu uri umuntu umwe bafite imipanga ni- bafite n'ibisu uwamariya sisire nawe ubaherutse gutobora inzu ye y'ubucuruzi batobora umuntu aribwo yinjiyemo dore muri botike baratobora ariko niko ba- nyiragutabara zabatesheje oya turahatuye twebwe uruhara munsi inyuma ya saa kuri botike bara- baratoboye hejuru gutya bagiye kwinjira ku rundi ruhande ariko abaturage bashimangira ko ibirego by'umutekano muke ubugarije bidahabwa agaciro n'inzego z'ubuyobozi ari nayo mpamvu aho kugira ngo abawuteza bagabanuke ahubwo bakomeza kwiyongera uwineza florence ibyo yabwiye ijwi rya amerika ngewe nakwiheraho natanze ikirego cy'umuntu nari nafatiye mu rugo agiye kuntera igisu inama yabaye y'akagari n'umurenge na gitifu yari yaje ntanga ikibazo ngiye kubona mbona nk'ejo wa muntu nareze ara- ari- turi guhura uko duhuye ampigira n'uyi saha uwo mugabo tunarahura yitwa twagirana umufundi turahura akanampigira kandi icyo kibazo nakigejejeho abayobozi nkigeza no kuri polisi aba baturage bose uko wabonaga bishimiye iraswa ry'igisambo cyari cyafashwe nk'uko byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa rubavu ni nako batakambiraga ubuyobozi kubakariza umutekano ushaka gutaha ukumva biragufashe ndabumenya ibyo ari byo icyo dusaba ni ukugira ngo inzego z'umutekano zitumye zitube hafi njye zibona ngaba ngaba babi- baba bari kwambura abantu babice icyakora ku rundi ruhande imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ntabwo ishyigikira iraswa rya hato na hato ku baturage bakekwaho ubujura ahubwo bagasaba ko yajya ajyanwa imbere y'ubutabera agahanwa hakurikijwe amategeko zihabamwe noel akuriye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu rwanda accountability initiative mu butumwa bwe yatwandikiye yagize ati niba hari ikibazo gikomeye cy'ubujura inzego zose harimo n'iz'umutekano nizicare bashakire igisubizo hamwe ariko batarasha abaturage niba abantu bafatiwe mu makosa hari inzego zihari zibishinzwe bagomba kugezwa imbere y'amategeko bagacirwa imanza bahamwa n'icyaha bagahanwa n'amategeko twagerageje gushaka icyo inzego z'umutekano ziva kuri ibi ntibyadukundira icyegeranyo cya human rights watch cyakozwe mu bibiri na cumi na karindwi cyagaragaje ko mu turere tw'uburengerazuba turimo n'akarubavu harashwe abaturage mirongo itatu na barindwi bazira ibyaha birimo ibito nko kwiba intoki ibigori kwambutsa amagendu n'ibindi gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
Gloria tuyishime i Rubavu urakoze tuguma aho mu Rwanda ho leta ivuga ko iteganya kwimura abaturage bagera kuri mirongo inani baturiye ikimoteri cya Nduba kiri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali abahatuye baravuga ko bahora bahabwa icyizere ko bazimurwa ariko kugeza ubu ngubu bidashyirwa mu bikorwa bakavuga ko bahorana uburwayi buterwa no gutura hafi y'icyo kimoteri asumutaka boye ni kenshi abaturage begera ikimoteri cya nduba kiri mu murenge wa nduba mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali bagaragaje ko bagiye bumvikana mu itangazamakuru bagaragaza ko babangamiwe n'umunuko uturuka muri icyo kimoteri ikimoteri cya nduba gihurizwamo imyanda ivanwa mu mujyi wa kigali yose iyo ugeze ahamenwa iyo myanda usibye kubona ahantu hagari cyane amaso adaheza mu misozi miremire bakubwira ko ariho hari ikimoteri ubundi abatunganya imyanda ihajyanwa ntabwo bemera kugera ku kimoteri nyirizina gusa iyo werekeza kuri icyo kimoteri ugenda ubisikana n'imodoka zijya kumena imyanda iva mu ngo z'abatuye umujyi wose ndetse n'izimena imyanda iva mu misarani ijwi rya amerika ryagiye kuri icyo kimoteri mbere ya saa sita abagituriye bakavuga ko umuntu ukuvayo utangira kuza mu masaha ya nimugoroba abagituriye bavuga ko babangamiwe n'umwuka mubi bahumeka ukivamo ingaruka ziri hano hantu ni uburwayi buturuka ku myanda iva muri biriya byobo biva mu misarane y'umujyi wa kigali hari igihe biza ugata umutwe no kurya bikanga ari igisazi ziza twarwaye indwara z'ubuhumekero turongera turwara inzoka ubu buri munsi mba ndi ku miti ubwo se wambwira ko ubuzima dufite ari ububuye inzoka igahita yinyagambura mu nda ikiburuguta ikiburuguta ugafata imiti ubu natumbye kubera umuntu ukora akomeje kumva kuko ndimo guceceka ubu natumbye ubuyobozi bw'umujyi wa kigali butangaza ko abaturiye iki kimoteri muri metero magana ane uvuye aho kiri bagiye guhabwa ingurane y'ibyabo bakimuka uyu mujyi uvuga ko kubimura byashyizwe mu ngengo y'imari izatangira mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka leta ivuga ko imiryango igera kuri mirongo inani ariyo isigaye kwimurwa bikaba bisaba ingengo y'imari ingana na miliyari eshatu z'amafaranga y'u rwanda abazimurwa bazahabwa amafaranga bajye gushaka ahandi batura umuyobozi w'umujyi wa kigali rubingisa pidanse aherutse kubitangariza mu nteko rusange y'umujyi wa kigali yabaye mu cyumweru gishize expropriation ya nduba aho dushyira imyanda twakoze icyo nakwita bafa aho ikimoteri kiri ukora bafa ya metero magana ane uzungurutse hakagombye kuba nta muturage utuyemo kugira ngo ataba yakwangizwa n'imyuka ivayo mu gihe turi no gutegura uburyo ki n'iyo myanda yabyazwa umusaruro mu buryo butabangamiye ibidukikije bose muri ingengo y'imari twashyizemo amafaranga yo kubishyura ingurane y'imitungo yabo abasigayemo bakazavamo nubwo umujyi wa kigali utangaza ko mu gihe cya vuba abaturage batarimurwa bazaba bamaze guhabwa amafaranga bakajya gutura ahandi abagituriye iki kimoteri bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko batishimira uyu mwanzuro bakagaragaza ko bamaze kuwurambirwa kuko bawubwirwa kenshi ariko ntibagende twararambiwe twabuze icyo dukora reba ubwo imyaka ibiri n'igice ishize batubariye nimutuvuganire rwose nibuze batubwire itariki hashize imyaka ibiri n'igice tubona ikibazo cyacu baradutereranye nta rwego na rumwe tutakizi ariko biravuga ko mugiye kwishyurwa vuba noneho ibyo tubyita amagambo kuko ibintu niba bimaze imyaka ibiri bivugwa gutyo buri munsi tuba buri munsi barabivuga byabaye amagambo bari abantu ijana na cumi n'umunani bagombaga kwimuka none buri mwaka bimura abantu batarenze bane kandi hashize imyaka ibiri n'igice ariko umva none hasigaye abantu mirongo inani kandi hashize imyaka ibiri ubwo abo bantu bazarangiza kubishyura mu myaka ingahe turumva ubu nibura bazarangiza kwishyura abantu muri bibiri na mirongo ine na gatanu nubwo hari abaturage batarimburwa bavuga ko bamaze kurara kurambirwa icyiciro cy'impuhwe mbere cyo gitangaza ko ubu babayeho mu buzima bwiza ariko ndakubwiye ngo nahoraga mu bitaro buri munsi ariko kuva navanga ku itariki esheshatu z'ukwa gatatu sindajya no kwa muganga bamuha ikinini cy'umutwe nari mfite umubiri wakurura gutya ukanagana ukajya uyu mugabo aranze ndaryama ngasinzira nta kibazo buhanguye neza nta munuko numva ntacyo nikanga ubu ndarya ntuje nashyiramo agasenda narira aho ngaho ariko ubundi nahongeraga urusenda nkashaka n'imikarishya n'ibiki byose kugira ngo wenda miragure ngire vuba vuba ariko ubu ndarya ntuje nta kibazo mfite ndasabira bagenzi banjye ba mana we uca inzira aho zidakwiye uri imana ishobora byose ikora bikaba vuganira aba bantu ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buvuga ko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bamaze kwimura abaturage magana inani makumyabiri n'umwe bari batuye mu mbago z'ikimoteri cya nduba mu gihe abagera kuri mirongo inani aribo basigaye kuhimurwa umujyi wa kigali utangaza ko wimura abaturage buhoro buhoro kubera ikibazo cyo kubona ingengo y'imari ihagije asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bamwe mu baturage basaba ubutegetsi guhagurukira ikibazo cyo gucunga umutekano w'igihugu mu gihe ingabo za onu ziri mu burasirazuba bwacyo zizaba zimaze kuhava nk'uko biheruka gutangazwa n'umuvugizi wa leta y'icyo gihugu ali asanka darius patrick muyaya akaba ari nawe umuvugizi wa guverinoma ya kongo yamenyesheje abanyamakuru ko ibi bije kwemeza bimwe mu masezerano bagiranye n'umufasha w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Jean Pierre Lacroix mu gihe yari mu ruzinduko hano mu gihugu hashize iminsi irenga icumi Minisitiri Muyaya yakomeje avuga ko mu mezi atandatu ari imbere cyangwa se mu kwezi kwa cumi na kabiri mu nitwe uzaba iri gutahuka kandi ikaba ari intambwe ikomeye mu mateka y'igihugu ubu butumwa bwashimishije benshi batavuga rumwe na guverinoma kuri iki kibazo cya monisco gihora gitera urujijo mu baturage asumini kayumba ni umutegarugori uhagarariye ishami rya politike nouvelle elan ry'uwahoze ari minisitiri w'intebe adolphe muzito aravuga ko aya masezerano yari yaratinze akaba ayashyigikira ariko ari gushidikanya ku kintu kimwe
abasore barenga icumi biciwe na monisco mu myigaragambyo twasabye ko itaha kuko nta kigenda iramutse igiye se ni ikihe guverinoma yazakemura mu bibazo byinshi dufite birimo no gufasha ingabo za leta aho niho hagombye kuba intangiriro
inosa gashamba ni impunzi yaturukiye ikiwanja muri rucuro yari aturanye n'ingando ya monisco ku bwe arasaba ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuta kuko we n'abagenzi be ntibabyemera bagereranije n'imyaka imaze mu gihugu idafite icyo yamariye abaturage ibyo byo twebwe sinzi niba twabyemera kuko imyaka n'imyaka intambara ziri kuva hino no hirya irucuro monisco iba ihari tuhita aba observateur n'ubwo bureba umureberi aje ari kwica abantu agakora ibyo ashaka ariko monisco ikaba iri aho inarigutumbira imyigaragambyo yabaye myinshi kuko badashaka monisco ko ndaciri gukora kandi tubonaga bari kuzungera n'indege z'intambara bafite indwara zikabije mu by'ukuri ntacyo bamariye popirasiyo mu kongera ku byo asumini kayumba yavuze amashyirahamwe arwanya impinduka arabona ko kugenda kwa monisco ari ukugabanya ku mubare w'abasirikare bamaze kuba benshi mu ntara ya kivu ya ruguru kandi batari gukemura n'ikibazo na kimwe espoir ngarukiye umwe mu bavugizi ba ruca aratanga ibirego avuga ko imirwano yose yabaye mu burasirazuba bwa kongo yashigikiwe n'iri shyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye
tuzi yuko gutahuka kwayo bitavuga ko tuzahita tubona amahoro ubushize irara muri turi impunzi zishyuwe n'inyeshyamba za kodeko kandi ari hafi y'ingando ya monisco turarushe turasaba ko igenda
ku rundi ruhande inosa gashamba wavuganye na radiyo ijwi rya amerika arabona ko gutaha kwa monisco ari ikintu kimwe ariko kubyiteguraho ari naho ikindi arasaba guverinoma guteganya imyanzuro ikomeye nyuma yaho ishobora kuyifasha mu kubungabunga amahoro ikoresheje urubyiruko mu bundi buryo guverinoma yacu igomba gukora ingufu zose igaforoma aba- abasore ikabaha indwaro bagacunga igihugu cyabo nk'uko ibindi bihugu bicunga ibihugu byabo kandi amadega ni menshi monisco igiye ibaye itashe nkeka ko guverinoma igomba gufata imyanzuro yose kugira ngo popirasiyo ibeho nta ntambara nta kugira ngo monisco idahari ngo ndo- nta popirasiyo yubaho mu kwezi kwa karindwi ku mwaka ushize urubyiruko rwigaragambye mu mijyi ya goma beni butembo mu ntara ya kivu ya ruguru no mu tundi duce tw'intara ya kivu y'epfo rusaba ko monusco rushinja kudafata imyanzuro ikomeye mu buryo bwo kugarura amahoro kandi ifite umubare w'abasirikare bagera ku bihumbi makumyabiri mu burasirazuba bwa kongo itaha ali asanka darius ijwi rya amerika igoma
radiyo ijwi ry'amerika indangakiganiro y'amakuru y'imikino mu gihe habura iminsi munani ngo habe amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa hakomeje kuvugwa bombori bombori mu kwemeza abakandida denis gacinya umwe mu bangiwe kwiyamamaza amaze gufata icyemezo cyo kwitabaza caf na fifa jean claude munyandinde kigali byifashe bite Denis Gacinya wigeze kuba perezida w'ikipe ya Rayon Sport yifuzaga kwiyamamaza ku mwanya wa visi perezida wa kabiri mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa mu matora ateganyijwe kuwa gatandatu tariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi kwa gatandatu byose bijya gutangira ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi turimo komisiyo y'amatora y'iri shyirahamwe yasohoye urutonde rw'abari bemerewe kwiyamamaza nyuma yo gusuzuma ibyangombwa buri wese yari yatanze icyo gihe Gacinya yagaragaye mu bantu batari bemerewe ahita ajuririra icyo cyemezo komisiyo y'ubujurire yatangaje ko ubujurire bw'uyu mugabo bufite ishingiro imu kumusubiza ku rutonde rw'abagomba guhatanira intebe ya visi perezidanse muri ferwafa ibintu byongeye kuba agatereranzamba ubwo kuwa gatatu w'iki cyumweru komisiyo y'amatora yongeraga gutangaza ko deni gacinya atemerewe kwiyamamaza ngo kuko adafite ubunyangamugayo ibi byaje gushimangirwa mu kiganiro n'abanyamakuru cyatangarijwemo urutonde ndakuka rw'abakandida bemerewe guhita batangira igikorwa cyo kwiyamamaza muri icyo kiganiro perezida wa komisiyo y'amatora adolphe karisa yavuze ko gacinya yahamijwe n'inkiko y'ibyaha bitandukanye bituma atakwiyamamaza ngo kuko atari inyangamugayo ibyaha yahamijwe fo anekiritire fo anekiritire ivuga ngo inyandiko mpimbano abido konfiyanse ubuhemu fo eyizazi fo ibyo ni ibyaha umukandida yahamijwe uwo muntu ni inyangamugayo deni gacinya akimara kumenyeshwa ko yongeye gukurwa ku rutonde rw'abashobora kwiyamamaza yahise yandikira komisiyo y'amatora ibaruwa y'amapaji atatu agaragaza ko nta bubasha iyo komisiyo yari ifite bwo kuvuguriza icyemezo cya komisiyo y'ubujurire yongeraho ko umunyamabanga mukuru wa ferwafa yivanze muri ibi bikorwa bifitanye isano n'amatora kandi bitari mu nshingano ze gacinya asoza ibaruwa ye ashimangira ko nta kizamubuza kwiyamamaza kandi ko mu gihe hagira umubangamira mu kwiyamamaza kwe yiteguye kugeza ikibazo cye mu nzego z'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika kafu n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru w'amaguru ku isi fifa kugira ngo icyo yita akarengane gacike burundu mu mupira w'amaguru mu rwanda aya matora ya komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa akomeje gukurura impaka hirya no hino mu bakurikiranira hafi bya ruhago mu cyumweru gishize sadate munyakazi wigeze kuba perezida wa rayon siporo yakunze kumvikana atangaza ko amatora yo muri ferwafa adakorwa mu mucyo ibi yanabishimangiye mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika bidateye kabiri uyu mugabo yanditse ku rukuta rwe rwa twitter avuguriza ibyo yari yavuze asobanura ko yongeye gusubiza ubwenge ku gihe aga agahindura imyumvire ye kuri iyi ngingo mu kiganiro twongeye kugirana kuri uyu wa kane sadate munyakazi yaduhishuriye impamvu yahisemo guhindukira ku ijambo nk'uko mubizi nari navuze yuko mbona abantu tutamenyereye mu mupira w'amaguru nta kintu kinini bazadufasha ariko nyuma y'ama egisampure menshi cyangwa ingero nyinshi zagiye zibaho twagiye tubona abantu bagiye baza mu mupira wacu kandi batari bawusanzwemo cyane ariko tugasanga n'ubundi hari ikintu kinini bawugejejeho nkavuga rero nti nshobora kuba nari naribeshye mu kujyaginga cyangwa se mu kugaragaza ko umuntu atazashobora mu gihe we ataranakora ari nayo mpamvu navuze nti reka ni ndotire parole yanjye ya mbere ahubwo mbwire abantu yuko twatanga ayo mahirwe abantu bakaba bakwiyamamaza tukazabajyaginga ku bikorwa byabo muri aya matora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ferwafa abakandida cumi na barindwi kuri makumyabiri na bane bari batanze ibyangombwa niba bemerewe kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'iri shyirahamwe hari umukandida umwe rukumbi ariwe alphonse munyantwari wigeze kuba guverineri w'intara y'amajyepfo ndetse n'intara y'uburengerazuba akaba yariyamamaje aturutse mu ikipe ya polisi fc jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu kanya turaba tubasezeye ariko mbanze mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho twabwiye ko kuri wa kane mu karere ka rubavu mu murenge wa rubavu aho ni mu rwanda inzego z'umutekano zishe zirashe umuturage wakekwagaho ubujura aho mu rwanda kandi leta iravuga ko iteganya kwimura abaturage mirongo inani baturiye ikimoteri cya nduba kiri mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali abahaturiye bakavuga ko bahora bahabwa icyo cyizere ariko ntibishyirwe mu bikorwa muri afurika ibihugu bya afurika byatangaje ko bikeneye kugura hanze ingano n'ibindi binyampeke mu gihe perezida vladimir putin w'uburusiya yitegura kugirana n'abategetsi babyo inama ijyanye no guhahira muri ukraine abimukira mirongo inani barohamye abandi magana burirwa irengero aho ni mu bugiriki inshuti mwari muduteze amatwi turabashimiye cyane ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye twari kumwe hano muri sitidiyo jisite ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ku bugenzuzi bwa gahunda jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese